bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika bari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane ninahazwe ejo aho bukera atagihindutse mu burundi ingingo ibuza ivyuma vyunguruza abantu birimo amakinga amapikipiki na tukutuku gushika mu bibanza bitandukanye vy'umurwa mukuru w'ubutunzi ibujumbura izotangura gushirwa mu ngiro nkuba abana ba- ndabigisha ndayakuye muri uyu mwuga w'iwanje nk'ubu ndimo ndaraba simbona ingene bagiye kuzosubira kuja ku ishuri je nka jo mubosi ambwiye yuko uwo munsi nyene nzora ndayimushikirije umva n'ingingo ikaze cyane aba ni bamwe mu bakorera akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga tukutuku n'amapikipiki bujumbura mu burundi muri kongo naho muri make abasivile cumi na bane biciwe mu ikambi yegeranirijwemo abateshejwe izabo ukraine nayo yagiriza uburusiya kunyuruza abanyagihugu bayo turabigaruka ko handi hato muri ano makuru kandi tubabwira ivya raporo nshasha yerekana ingene ibihugu bisumbasumbana mu vyo kubaho umuntu aryohewe abakunzi ba taxi kombo mu mpera z'ano makuru ntikabacike ako gakino kanyu twakabateguriye amakuru yacu tuyahera muri kongo aho abasivile cumi na bane bo mu ikambi ya dragpa yegeranirijwemo abateshejwe izabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa kongo bishwe n'abantu bitwaje ibirwanisho ishirahamwe ritabara imbabare muri kongo croix rouge ryatangaje ano makuru rivuga ko mu bishwe harimwo abana indwi bagizwe n'uwari afise imyaka ibiri abakomerekeye muri ubwo bwicanyi ni batanu croix rouge ya kongo yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko bishwe ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu bicishijwe imipanga umwe mu bategetsi b'akarere ka ituri kabereyemwo ubwo bwicanyi akavuga ko abarwanyi ba kodeko barwanira inyungu z'ubwoko bw'abarendu batigeze bakoresha inkoho mu ntumbero yo kwica benshi atarwamo bw'ibisasu kugira ngo ntibahave eh, bateshwa mu vy'intambara y'uburusiya na ukraine abasirikare b'uburusiya bateye ibisasu vya bombe ku ishure ry'utugenegene ryahungiemwo abagera ku majana ane muri ukraine ishure ryatewe n'uburusiya riri mu gisagara ca mariupol kiri mu bimaze kwigarurirwa n'uburusiya indongozi z'igisagara catewe gikikujwe n'amazi zavuze ko inyubakwa z'ishure ryatewe zasambutse nka zose amakuru y'abarokotse muri ico gitero ntarashobora kumenyekana ejo kwa gatandatu ico bikoze uburongozi bw'ico gisagara bwari bwatangaje ko abanyagihugu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bavanywe aho begeranirijwe batwagwa ku nguvu mu burusiya vadim bayichenko atwara ico gisagara yavuze ko abatwawe mu burusiya bagwiriyemwo abana n'abagore bari binyegeje agira ati biragoye gutahura ingene mu kinjana ca mirongo ibiri na rimwe hari abantu bashobora gutwarwa ku nguvu mu gihugu kitari rwabo ibyiko bikorwa uno munsi bishusha n'ivyakozwe n'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose perezida wa ukraine volodimir zelenski mu ijambo yashikirije yavuze ko ibikorwa vy'uburusiya muri mariupol vyinjiye mu mateka y'ivyaha vy'intambara bikomeye kandi uburusiya bubwirizwa kuzovyishura tukiri kuyagezeho hirya nino ku isi korea ya ruguru yateye igisasu ca misile coba carungitswe hakoreshejwe ubuhinga bukoresha ibisasu vya rokete birungikwa ari vyinshi igisirikare ca korea y'epfo catangaje ano makuru nticigeze kivuga aho iyo misile yarungitswe mw'itangazo ingabo za korea y'epfo zasohoye zavuze ko ziriko zikurikiranirana hagufi ivy'ino misile zongera zikoranya inama yihuta aha mukamenya ko korea ya ruguru imaze kugerageza misile cumi n'imwe kuva uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri utangura ano makuru yose agezweho igenero ku isi mwejeje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari umugabane wa afurika wasubiye kuza ku mwanya wa mbere mu kugira abanyagihugu babayeho bataryohewe ugeranije n'ahandi ku isi muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri raporo yasohowe n'igisata ca onu kijejwe kwihutisha iterambere rirama ku isi yerekana ko afurika ifise amanota ane n'ibice bitanu mu gihe umugabane wa buraya ariwo ufise abanyagihugu bishimye cane n'amanota atandatu n'ibice bitanu mugenzi wacu temistokle mutijima yasomye ibiri muri iyo raporo adutegurira inkuru ikurikira iyi raporo ikubiyemo ibyavuye mu bushakashatsi bwakorewe ku bihugu ijana na mirongo ine na bitandatu byo ku isi bigabanyije mu bice bitandatu bigendeye ku turere bibarizwamo akarere ka afurika akaba ariko gaheruka utundi ku rutonde rw'uko abaturage bishimye kabanzirizwa n'akaziya y'uburasirazuba na oseaniya nako kabanjirijwe n'uburasirazuba bwo hagati na aziya yo hagati muri rusange uturere tw'uburayi na amerika ya ruguru nitwo tuza ku mwanya w'imbere mu kugira abaturage bishimye kurusha ab'ahandi ku isi igihugu cya finilandi cyongeye kuza ku mwanya wa mbere ku nshuro ya gatanu yikurikiranya mu kugira abaturage bishimye kurusha abandi mu isi n'amanota arindwi n'ibice umunani ni mu gihe afuganisitani ari iza ku mwanya wa nyuma n'amanota abiri n'ibice bine ishami rya loni rishinzwe kwihutisha gahunda z'iterambere rirambye rivuga ko kwishima kw'abaturage guturuka ku mpamvu zitandukanye ariko iz'ingenzi zikaba umutekano mu by'imari kumva umuntu yitaweho n'abo babana no kwiyumvamo ko yisanzuye muri we mu bipimwa ngo hasuzumwe ikigero abaturage b'igihugu runaka bishimyemo byinshi bishingira ku buzima n'imibereho y'abaturage nk'umusaruro mbumbe w'igihugu n'icyizere cyo kurama ku baturage iyi raporo ikusanya amakuru ya buri gihugu ku ngingo zitandukanye zirimo gahunda zo kwita ku mibereho y'abaturage uburenganzira busesuye mu gukora amahitamo ajyanye n'ubuzima ikigero cya ruswa mu nzego yaba iza leta n'iz'abikorera ubuntu n'ubugwaneza mu baturage hashingiwe kuri ibyo byose rero akarere ka afurika kaza imbere mu kugira abaturage batishimye n'amanota ane n'ibice bitanu kuri uyu mugabane naho igihugu cya zimbabwe akaba aricyo kiza imbere mu kugira abaturage batishimye n'amanota atatu naho ibirwa bya morise bikaza ku mwanya wa mbere mu kugira abaturage bishimye muri afurika n'amanota atandatu n'igice kimwe aho iki gihugu kiza ku mwanya wa mirongo itanu na kabiri ku isi mu bushakashatsi nk'ubu bw'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'umwe nabwo akarere ka afurika kari kaje ku mwanya wa nyuma n'ubundi n'amanota ane n'ibice bitanu ubu bushakashatsi bugaragaza ko zimbabwe ikomeje guhangana n'ikibazo cy'ubukene buri hejuru cyane mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'umwe abaturage miliyoni esheshatu n'igice kimwe bakaba barabaga munsi y'umurongo w'ubukene hagendewe ku bipimo mpuzamahanga mu karere ka afurika y'uburasirazuba igihugu cy'u rwanda nicyo kiza imbere mu kugira abaturage batishimye n'amanota atatu n'ibice bitatu rukaza mu bihugu bitanu bya mbere muri afurika aho abaturage babayeho batishimye ni mu gihe Uganda ari igaragara nk'ifite abaturage bishimye kurusha abandi muri aka karere n'amanota ane n'ibice bitandatu ku bihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho nta makuru yabonetse yerekeranye nabyo mu bushakashatsi bw'uyu mwaka muri rusange ubushakashatsi bugaragaza ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda kiri mu mwaka wacyo wa gatatu cyatumye ibipimo byo kwishima by'abatuye isi bigwa hasi kubera ingaruka cyagize ku nzego z'ubukungu ubuzima n'imibereho y'abantu kugeza na n'ubu hakaba hatagaragara neza igihe ibintu byazongera gusubirira uko byahoze mbere niba bizaba binabayeho gusa ibihugu bikaba birimo kugenda bizahuka buhoro buhoro temistokle mutijima urakenuye jaho bukera ingingo ibuza taxi moto tukutuku n'amakinga gushika mu bice bimwe bimwe by'igisagara ca Bujumbura mu Burundi zotangura gushirwa mu ngiro bamwe mu bakorera mu bice byagizwe umuziro bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira inkuru irambuye na mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye mu gufata ingingo yo kubuza ibyo byuma gushika mu gice kinini c'igisagara ca Bujumbura ubushikiranganji bujejwe umutekano bwavuga ko ari ingingo yo kurinda umutekano w'abakoresha amabarabara bose mu ndwi heze kandi mu nama yahuje abajejwe intwaro n'umutekano muri meri ya Bujumbura umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yagabishije abashobora gutegura kwiyamiriza iyi ngingo yo kubuza ibi byuma gushika mu gisagara ca Bujumbura uwo hirahira ngo ategura ibi canke biriya biza bibuza kwinginga ija mu ngiro ndagira ndamumenyeshe yuko bajya nyina bibwira n'abagaruka bakabitubwira tukabimenya abiyumvira rero yuko botera akaguma bazogatere bakazi ibi nibyo abari basanzwe bakoresha ibi byuma muri iki gisagara ca Bujumbura bahera ko bavuga ko gushika ubu badafise ayo bacira n'ayo bamira kuri iki kibazo kuko uyu mwuga bari basanzwe bakora ari wo wari ubabeshejeho n'imiryango yabo ko nk'umwe namujana mu Nyakabiga ubundi nkamujana mu Buyenzi ubundi nkamujana za Kigobe abanyeshuri bane bose rasiyo mfise umugore mfise abana muhira nkuba abana ba- ndabigisha ndakuye muri uyu mwuga w'iwanje nk'ubu ndimo ndaraba simbona ingene bagiye kuzosubira kuja ku ishuri yaba ni forome nta handi ndayiku- ndayipagasa bari muri uyu mwuga nyene ndimo ndakora mwaka akazi k'iwanje nyene ka tagisivero aha rero ndabona nk'ubu ni ubusuma bugiye kwaduka nyene na ruguru naho tugiye kuduga kuko nta ka- nta kazi tugiye gukora je nka je umubosi ambwiye yuko uwo munsi nyene nzora ndayimushikirije umva n'ingengekaze cane kwiyunguruza na moto ikinga canke tukutuku byari bimaze kumenyerwa cane n'abakorera muri iki gisagara ca bujumbura barimwo abaja kwisumamwo n'abatwara abana babo ku mashure aba nabo bakaba babwiye ijwi rya amerika ko ubukene bugiye kwiyongera kuko n'amikoro yabo yari asanzwe ari make iyo nkoto nta jewe yamfasha kuja ku kazi ko mu gatondo nayifata kubera amabisi kuja mu mabisi tucerwa kurindira ko amabisi yuzura cerwa kandi nka- nka- nk'umukoresha ntashobora kwemera ayo masaha arengako ngo nuko ibyo kwiyunguruza byagoranye je nahora nkoresha agatukutuku mu gutwara umwana ku ishuri rero bwari uburyo bubangutse cyane mwafatana muri nk'ababyeyi nka batatu nka bane kuko tukutuku yari izimbutse ugasanga ubuzima buroroshe nimba tukutuku na- twari nayikwiriha nk'ibihumbi bine ugasanga ibyo bihumbi bine tubigabuye turi nk'ababyeyi babiri canke batatu mu minsi iheze imbere y'uko umushikiranganji ndirakobuca ateye ubwoba abogerageza gukora imyiyerekano yamirira kure iyo ngingo yo guhagarika ibyo byuma perezida evariste ndayishimiye yari aherutse kuvuga ko atacobuza abantu boja mw'ibarabara mu gihe babuze aho bashikiririza ibibabakiye nta muntu n'umwe je ndabona yimirirwa kuvuga baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umuti hamwe kuko ubu turi mu gihe cy'uko twese dushyira hamwe ibyiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe kuko nta kibazo cy'umwenegihugu cyangwa ikibazo cy'uburongozi gihari byose n'ibibazo by'abarundi dutegereza gutorera umuti kutavuga rumwe kw'abategetsi bari mu ndongozi z'u Burundi nibyo bitera ikibazo abanyagihugu barangurira ibikorwa byabo muri iki gisagara ca Bujumbura n'abahatungiye imiryango yabo bagasaba leta y'u Burundi gushira hamwe babe bashobora gutunganiriza abarundi bose nosaba leta yuko iyo ngingo bobanda- baraba ubukene turimwo bakaraba n'ukuntu ubuzi buzoca bugenda nabi leta rero n'ibirabe baganze babangire kuri ino ngingo twebwe abenegihugu natwe tumererwe neza mu mu by'ukuri nibyo twasaba leta kugira ngo ibirabe neza mu itangazo riherutse gushikirizwa n'amashyirahamwe oricome na parisem rivuga ko tukutuku taxi vero na taxi moto byari bibeshejeho imiryango ishika ku bihumbi ijana harimwo na benezo abazigendesha abazidandaza n'abagurisha ibyuma byo gusubiriza ibipfuye kuri zo bikaba biteganyijwe ko kuva ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tukutuku moto n'amakinga yunguruza abantu bizoba bikorera ku nkengera z'igisagara ca bujumbura gusa mu gihe iyi ngingo yafashwe yoramuka idahinduwe thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igisata c'impunzi ubu naho abarundi baba mu ikambi ya rusenda iri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo basaba ishirahamwe pama kongereza imfashanyo ribaronsa abavuganye na mugenzi wacu vedaste ngabo basiguye ko ibiciro vy'ibiribwa bibandanya kuduga mu bice bitandukanye bya kongo ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye bikomeje kuzamuka ku masoko uko bwije n'uko bukeye ahandi mu isoko rya maendeleo riri mu mujyi wa uvira aho ikiro cy'isukari cyaguraga ibihumbi bibiri kiri kugura ibihumbi bitatu mu gihe ibiro mirongo ibiri na bitanu by'ifu ya kawunga byari ku idolari cumi na zitatu ubu biri kugura idolari cumi na zitanu naho litiro imwe ya esanse yari ku bihumbi bibiri by'amakongomani ubu iri ku bihumbi bitatu impunzi zo mu nkambi ya rusenda nazo zivuga yuko uku kuzamuka kw'ibiciro by'ibicuruzwa byagize ingaruka zikomeye ku mibereho yazo bitewe n'uko amafaranga angana n'amadolari cumi n'abiri zihabwa mu guhahisha yaba adahagije ku isoko ibintu byose byaraduze ntawomenya ingene biriko biragenda nk'akarombere n'ibintu byose twavuga ko byose byahagurutse ni ukuvuga deplassement yaraduze twumva ngo n'igitoro cyaraduze amavuta yonyine yo kurya ubu ubu ariko arafata hafi ibihumbi bitatu eh, umuceri uriko urafata ibihumbi bitatu nyene ni ukuvuga ibiharage biriko birafata hafi igihumbi n'amahera hejuru hafi ibihumbi bibiri aho urumva nta kuntu umuntu yopokera ibihumbi cumi n'icenda n'amajana atanu ugiye mu isoko uvayo yose uhejeje kuyasumisha aho nta n'iminsi itatu ushobora kurya ayo mafaranga uko byari kare warabona ko ushobora kumara n'indwi zibiri cyangwa indwi zibiri nini usa uri kurasoma cyangwa uri kurafungura ariko ubu nta bikibaho kubera inzara igira itwice dorote kubw'imana ni umubyeyi wo mu nkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu ashimangira yuko amafaranga angana n'idolari cumi na zibiri buri mpunzi ihabwa buri kwezi adashobora kurangiza icumweru nka jewe litari zitandatu litari zitandatu ngiye mu isoko ikigozi cy'umuceri ibihumbi bibiri ikigozi cy'ibiharagi ibihumbi bibiri kandi ikindi natwe nta mugabo ngira ndi umudemobe kubera iyo ukonda kwandura umugera ahubwo ni ukuri dusabire leta y'i burundi nka jewe nariyandikishije mu bahunguka izina ngo mandaribura ubu ngo bahagere yaho ngenda n'amaguru kuko nta kintu mbona nza gusimiramo mw'abana zimwe muri izi mpunzi zifuza yuko ishyirahamwe rya pamu rizigenera ibifungurwa kuziha amafaranga turasaba kuko byogenda kose namba byashyitse amafaranga indya zikaba zadutse ntibaraba ukuntu boduhindurira ibi byo gutanga amafaranga mu ikambi bihagarare batuzanire indya dusubire muri fuware kujya kwa kera minisitiri w'ubucuruzi mu ntara ya kivu y'epfo madamu marie jeanne nziharirwa avuga yuko atari muri iyi ntara yonyine ibiciro byaduze ko ahubwo hirya no hino ku isi hari icyo kibazo kuri we intambara y'uburusiya na ukraine nayo yagize uruhare mu kuzamuka kw'ibiciro iriya mu ntambara za ukraine bahagaritse ibintu birimo amavuta ndetse n'amasukari natwe turi kureba nk'abayobozi kugira ngo bitazazamuka cyane twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya pamu kuri iki kibazo cy'impunzi zifuza ko zakongererwa amafaranga yo guhahisha muri ibi biciro byazamutse ntibyadukundira vedasite ngabo ku bwaragijwi ry'amerika ubuvira mutara kivu y'epfo ijwi ry'amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu cy'u rwanda mu ntango zino ndwi leta yarahagaritse umuco w'abayisilamu uzwi nka adan uhamagarira gusenga mu bucagucagu hifashishijwe indangururamajwi kuwa kane ubuyobozi bw'idini rya isilamu muri ico gihugu bwatangaje ko bugiye kubaha aya mategeko naho iyo ngingo bavuga ko itabashimishije asumta kaboyi yaduteguriye inkuru ikurikira ibi byavuzwe n'umuryango w'abayisilamu mu rwanda muru wavuze ko wakiriye icyemezo cya guverinoma y'u rwanda rwanda gisaba guhagarika ikoreshwa ry'ibyuma ndangururamajwi mu muhamagaro wa adhan mu rukerera ku misigiti yose yo mu gihugu itangazo ryasohowe na amor ryamenyesheje abayobozi b'imisigiti yose yo mu rwanda n'abayisilamu muri rusange ko guhera kuri uyu wa kane umuhamagaro w'iswara yo mu rukerera uzajya utambuka ku misigiti yose yo mu rwanda hadakoreshejwe indangururamajwi iri tangazo rije rikurikira iryari ryasohowe kuri uyu wa kabiri ryagaragaza ko hahagaritswe imisigiti umunani ibintu bitari byashimishije abayisilamu kuri shemba rushimana suleimani umujyanama wa mufti w'u rwanda agaragaza ko basanga adhani ntacyo yari itwaye nifuza yuko iyo azana yakomeza hose no mu bihe byose kubera yuko yari imaze igihe ikorwa nta baragaragaza ko hari bamwe bibangamiye icyitwa urusaku twebwe ku rwego rwa isilamu ntabwo tubona ko azana iri muri urwo rwego rw'urusaku kuko ikorwa mu buryo bw'ijwi riringaniye kandi ikaba mu minota ibiri ku buryo utabigereranya n'ibiryakoresha urusaku rw'igihe kirekire runabangamye cyane uyu muyobozi ariko asobanura ko nubwo bo bafite uko babyumva idini ya isilamu isaba kubaha ibyemezo by'abayobozi b'igihugu niyo binyuranije n'ubushake bwabo twahisemo kubyihanganira no kubyakira kubera yuko korani irabitubwira ko igihe tuba tugomba kubyemera ibihe by'intumwa imana imana n'umugisha nayo byigeze kujya bibaho ibihe nk'ibyo bakavuga batari ko ubu muri bino bihe bimeze gutya habonetse impamvu zimeze hari ibyo turi bwihanganire ubundi tutari dusanzwe tugenderaho nubwo amabwiriza yatanzwe ko abayobora amasengesho aribo bitwa ba imamu bagomba guhagarika indangururamajwi zo mu rukerera bamwe mu bayoboke b'idini ya isilamu cyane cyane abatuye mu cyaro bavuga ko iki cyemezo kitari gikwiye uyu atuye mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo birabangamye cyane noneho byagera no mu cyaro bikaba birengejeho urabona mu cyaro ntabwo abantu baba banatuye hamwe akenshi burya mu cyaro abenshi ntibagira n'ayo masaha cyangwa ayo matelefoni baba bacungana n'umuriro ni ukuvuga ngo bose bakangurwa n'azana iyo azana rero ituma bamenya igihe cy'iswara n'utabashije kujya ku musigiti kuko wenda hamubanye kure abasha gusari agasarira ku gihe n'ubwo yasaririwe iki cyemezo cyo guhagarika ikoreshwa ry'indangururamajwi mu gihugu cyose cyatangajwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuri uyu wa gatatu abinyujije kuri radiyo y'igihugu minisitiri gatabazi jean marie vianney yavuze ko icyemezo cyo guhagarika umuhamagaro wa dhani mu rukerera kireba imisigiti yose yo mu gihugu ndetse n'abandi bantu bose bashobora gukurura urusaku rubangamira uburenganzira bw'abaturage yumvikanisha yamenyesheje ko iki cyemezo kitareba imisigiti y'abayisilamu gusa ko kinareba insengero za kiliziya n'abandi bashobora gutera urusaku rukangura abaturage avuga ko uretse kuba biteganywa n'itegeko binajyana n'uburenganzira bw'abaturage kuko nabo baba bakeneye kuryama bagasinzira nta nkomyi kugeza ubu abayisilamu nibo bagize icyo bavuga kuri iki cyemezo andi matorero n'amadini kugeza ubu ntacyo yatangaje nubwo amenshi asenga ku manywa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ibiganiro byacu abakunzi b'agakino kombo taxi mutegurirwa na la benevolencia ikagacisha ku ijwi rya amerika umwanya n'irwanyu
taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari munaenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
sheri nyarusha dore taxi igiye guhaguruka noneho ko mbona byose wabintanye eheraba reka nze ngufashe rwose turamutse dushereye mu bukwe bwa murumuna wawe twaba duca agahigo mu muryango
karibu bakilia wazuri hii ni kombo taxi hey. mi najua kama mtaipenda itawafurahisha sana
arakoza cyane shofe noneho wenda twagenda da Eh, pardon kidogo wi alo ye me nilikuwa ningali muparking ya, ya taksi hapa kumupaka Eh, eh, eh, sikia sikia ah, ah, sikia nikwambie mina kulomba ewana unisamee sana usiongeze tena kuniambia ile mahabari ya kakangu sipende hata sikia tanke atakuwaka iko na fianse wa kule irusangi hata nionaka hata siku mai vinono vyangu viwili vinakanyaga maria shaki siniko serieze mm. mie nilishakamata decision siwezi enda muvile kama mina kama kakangu alishitupa mkinywa mfisi anenda uwa cha upanga airu sangi hey, bafie bote bakuli rusange ya yeah maake ni bainfidele fo tena nilikuwa namwambia iko nansikia bainfidele
shofe watushereje bihagije reka tugende rwose
hivi amwone kama mimi mtu kunaongea ku telefoni
umva shofe mbabara rwose ikindi n'ibyo biganiro turimo kumva uri kwita abantu indaya ntabwo tubikeneye mu matwi yacu rwose
aha acha kwanza nikuache basi ndakia kuita saa minafika kunyumba hapa saa sawa basi okay E, bon acha twende da lakini minalumia sana minasikia vinanipitapita mukichwa kabisa serivote vinegeuza mpaka chini kichwa nakuwa chini miguu nakuwa yulu kakangu ashatukuye kipumbafu kyao nivo kya mufamili ngelijua leo ikone nafa mariage na ka... hey, na kambaraga kairusangi none se nakarara gusa kuko akomoka irusangi ubwo ntabwo ugiye kurengera koko patron bafie ba irusangi banakwaga dutumbaraga make sana tena usikie tena bote aiko hata umoa wawili watatu kwanza we hatuta hata bisikilizana ako juu mi najua wao kutafutia kule kaka yangu mtoto wa bugo pia ai lakini aetunjwa tizengia mutego akale kafie kale kalozi na tumashina twao tamubamo basi keza aseme keza basi nami naishiwa kafie kakule sasa hatari mlangoni mani ndumiwe none shope mbarira gatoya none uwo keza niwe fiyanse wa musaza wawe ese nta gafoto ke niba ugafite hafi ngo aha kukwenye niko nangwa niwoneshe na kafie kenyewe kanendako kanaingia kanenda maphotoshop eh? hakaonekanake hatanatia mafonde te na mafonde te vinaonekana tu pale anapasika kama kwa pachika matone ya masima me hapendezi hata hata msere banya ngoya kwanza ase nini keza wenu wa kutokea uyu mudamu wanjye ni mukuru wa keza kandi nabwo bukwe tugiyemo jamais eh, patron mbona minona bibi yako anajeshimia sana muko kuple ya mzuri aki abiweziwezekana bibi yako anatokea irusangi ariko ntabyakubesha uyu fiyanse wa musaza wawe neza neza turavukana iwacu kandi ni rusange icyo tumva ni gihe mungu baba mesibisikie bien shofe reka ndakugira inama ntuze usubire gushira ko ibibi byose abantu ngo ubuyagirize ibibi kubera mudahuje amamuko urabyumva neza eh, mama munisamehe kabisa Mm.
birambabaje koko ni vitu vyenye nilikuwa nishajitiamo lakini mimi nakaa nilijidanganya munisame mama Twale modoka tugende eh. lakini m- vrema mi najirudia ako vrema na mimi nataka niende mu mariage eh, munisaidia tena mi pale na mushanana hata tuvale twende wana aha ndaenda tu hata bikuwaye
cyari ikiganiro kombo tagisi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo tagisi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri kwenye radio voix d'amerique
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
akabino ga duce dusozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ni nahazwe yakoze diodone cubahiro yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru bahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko bizorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu
ya nimurike muri gisha abarundi babonye james abulise abulise
Nyonyi records